radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa murisanga ku ijwi ry'amerika ikiganiro mutegurirwa kanamugezwaho nanjye venuste nshimiyimana ikiganiro cy'uyu munsi ndagiharira ahanini abana b'imfubyi wa mbere nakira ni siliviya musabyimana ushaka ababyeyi be renzaho silivesitire bakundaga kwita diyufa na byukusenge marita musabyimana yavuye mu rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine afite umwaka umwe agaruka mu gihugu afite imyaka ine mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'irindwi ahita ashyirwa mu kigo cy'imfubyi cya hari itaba i butare ubu ni muri huye silivia musabyimana atuye mu karere ka gasabo umurenge wa ndera akagari ka rudashya umudugudu w'akamahoro amazina yabo ndayazi baje kurangisha nyine biza gukurwaho na mubyara wa papa njyana muri famiye barangishije bahereye kuki barangishije bahereye ku mazina ya papa wawe na mama wawe nambaye akantu ku kaboko sinzi uwo kanyambitse niba ari papa cyangwa ari mama kuko ari imyirondoro ibyo ngibyo bikorwa na croix rouge niyo ikora ako kantu bashyira kameze nk'umuringa ariko w'urupapuro bashyira ku kaboko k'umwana kugira ngo uwo mwana amenyekane igihe cyose bashobore kumenya uwo ari we n'aho bamushyize amenyerwe inkomoko none bakubwiye uzi ko papa wawe uzi ko papa wawe yitwa nde yitwaga renzo silivesitire naho mama wawe dugusenge marita hanyuma uzi aho bakomokaga ahitwa komine yari muganza perefegitura ya butare bombi bari abanyamuganza ariko ibyo byabaye baba papa baba i kanombe mu kanogo
ariko se wowe bamaze kugutwara bakuvana muri oruforina wageze n'imana wari muri oruforina yo hafi y'iwanyu bakuvanye ku itaba bakujyana imugombwa bakujyanye he banjyanye imugombwa imugombwa barashyikiriza mama wacu ugeze muri segonderi mbona ntibimeze neza yahoraga ntoteza nza kuhava nsubira kwa sogokuru sogokuru yari ashaje cyane bahita banjyana mu yindi famiye nibo bamfashije ndiga ndarangiza ko muri famiye nawe
ni umumasera w'umwene bikira ni modiviyatirisi hari agakuru bajyaga bakubwira kuri papa wawe bakubwira ko yari umusirikare bakubwira icyo mama wawe yakoraga ngo yabanje kuba umuganga akiri umukobwa ntabwo nzi inyuma ibyo yakoraga ikiga yakoraga kuri santere do sante y'imugombwa imugombwa mu babikira yego ariko papa hari izina bari bamuzi bakunda kumwimba ngo duyufu kubera ngo yari muremure cyane bamwitaga duyufu ikindi bakubwiye kuri papa wawe ni iki
yari kaporari kuba muzi
yari kaporari nta bantu se bavuye muri kongo yakundaga kugenda no ku kagare nkanafotora yari afite parere
hanyuma se hari haba hari umuntu wigeze uva muri kongo waba arahuye na na sukuru ataratabaruka cyangwa se agahura na nyogosenge cyangwa se na sowanyu akababwira ati diyufu renzaho serivisi aracyariho arahanaha nta gakuru ke mwigeze mumenya gakuru nkamenya vuba hari umuntu uri kuri kuruje nawe nawe kumbwira ko bari bagiye kuganirizwa baganiriza iriya musanze bamubwiye ngo babe inshuti ngo aramuzi ngo baranahoranye ariko ubu ngubu ngo ntago azi aho aherereye ariko ngo aramuzi ngo bigeze kuba bari kumwe ayo makuru ni amakuru ya vuba amakuru vuba uwo muntu yongeye vuba n'ukora muri kuruwa ruje ni ukuvuga rero yuko niba uwo muntu wanyuze mu tobo yaravuze ko yamubonye yamusize inyuma ubwo yaba akiriho niba akiriho nta kabuza aho ari azumva ijwi ry'amerika azumva ijwi ryawe azamenya yuko umushaka azadushaka kugira ngo tubahuze ariko natwe tuzagerageza kubaririza dushakishe turebe niba uwo muntu ariho ndahamya yuko niyumva umushaka nawe azashimishwa no kukubona ngaho rero mbwira siliviya niba papa wawe akumva hari akandi kantu nanyibagiweho gato yego ni uko mama ngo niba ari mu bihumbi bibiri niba ari mu bihumbi bibiri na kabiri hagati aho Mhm.
yanyishyuje ku bihugu bya amerika ndavuga ko ngo ari barazavire ngo arane mu mwaka w'ibihumbi bibiri gusa wigeze kurangishaho ubwo bivuze nawe yari- ngo yitabye imana uwabivuze yitabye imana ariko uwabyumvise yitabye imana uwo yabibwiye yabibwiye uri mubyara wa papa ko mama yigeze kurangisha ndavuga amazina ya papa we n'aya- n'aya sebukwe ndavuga ko ari barazavire ngo ari ameze neza ari amahoro niba mama wawe nawe ari i brazzaville aho yaba ari mu nkambi iyo ari yo yose ndasaba bumva ijwi ry'amerika mu nkambi ya kintere cyane cyane eh, bari eh, aho ngaho i brazzaville ni hafi y'umurwa mukuru w'abazi marite byukusenge wari warashakanye na renzaho silivestre amenye yuko umwana wabo Musabyimana Sylvia ariko Musabyimana Sylvia iryo zina ntabwo ryo baguhaye witwaga niwe mugore Sylvia ubwo rero ndakumpimba ngo ngo serivisi inigi kubera hariho uriya mushikiranganji ngo w'uburundi minisitiri w'intebe ubwo rero turashakisha byukusenge Marita ushobora kuba ari mu nkambi imwe mu nkambi z'abanyarwanda ziri muri Congo Brazzaville byukusenge Marita akaba yaratandukanye n'umwana w'umukobwa wari ufite imyaka itatu muri mirongo cyenda na gatandatu niwe mugore Sylvia yakundaga kwita Kinigi Ah, ubwo rero wamumenya uwo mudamu s- byukusenge marita wari washakanye na kaporari renzaho silivestre bakundaga kwita diyufu aduhamagare atubwire vuba hano ku ijwi ry'amerika duhuze uyu mwana w'umukobwa tumuhe umunsi mukuru wa noheri siliviya niba ababyeyi bawe bakumva ari mama wawe ushobora kuba ari muri congo brazaville ari papa wawe ushobora kuba ari muri congo kinshasa Ah, ntabwo ari kure y'u rwanda ni hafi ashobora kuba ari muri iriya misozi ya za masisi ari aho ngaho Ah, umva rero ntabwo ari kure yazumva ijwi ry'amerika abo bombi niba bakumva ni iki ushaka kubabwira mbabwire ko umukobwa wabo ndawe
Hmm. komera komera rira amarira yo kwizera ntabwo ku mutima
komera
kubera kutarabona
uzababona umwana wabo ahari uwo mubyeyi ufite abana babiri Hmm.
nimba bahari uvuga ko umwana wawe wumva ashaka kandi ukumbuye no kubabona murakoze umwana w'umuntu ntabikore murakoze
urakoze nawe wagize neza gutegereza nzi ko wantegereje igihe kirekire ubu niho natangiriye ku butumwa bwawe mbwira uti mfite ibikomere mpamagara naguhamagara ngira ngo nkomore kandi ndahamya yuko imana izamfasha ukakira ibyo bikomere maranye imyaka makumyabiri n'umunani uri wenyine udafite ababyeyi ngaho rero siliviya musabyimana ndagukomeza komeza utegereze wizeye eh, ugire umugoroba mwiza amahoro y'imana nawe urakoze
shaka agasaro kawe muzakabona maze rero shaka agasaro kawe muzakabona wicika intege shaka agasaro kawe muzakabona shaka agasaro kawe muzakabona ndakira samuel habineza ushaka mama we wavuye aho yari atuye ahitwa ikibirizi akagenda atavuze aho agiye habineza yagiye kwiga agarutse asanga nyina yaragiye samuel habineza atuye mu karere ka gisagara umurenge wa kigembe akagari ka mpinga umudugudu wa mpinga ndi gushakisha mama wanjye nabuze muburiye mu karere ka gisagara icyo gihe nigaga ikigembe ariko we aba mu murenge wa kibirizi byagenze gute nicyo nshaka kumenya nyine nagiye kwiga imyuga ariko twarabanaga aho yari yarashatse mu murenge wa kibirizi birangira rero aho nshoreje kwiga nyine ngeyo aho nigaga nagombaga kuyiga umwaka umwe urangiye nsubiye mu rugo nsanga nta- ngo barimutse kuva icyo gihe kugeza na n'ubu ngubu sindongera kumubona nyoko yaragiye aragusiga agenda atakubwiye aho agiye yego ariko ntago nari mpari nyine ngo ambwire icyo gihe njye na- aho nigaga hari hahabanye n'aho ari ntabwo nigaga ntaha mu rugo hanyuma se amakuru wamenye bakubwiye ko yagiye ajya hehe abo nabajije bamwe barambwiye ngo yagiye ku isambu iwabo i bugesera avuka ngerageza kujyayo ndetse na basaza be ahubwo uwo mbajije akajya ambaza amakuru ye amakuru ye nkabwira ni nanjye ntabwo mbizi ndetse no mu minsi yashize basaza be ngo baje kugurisha isambu y'iwabo baza kumuhiga nanjye bamumpigiraho mbabwira ko ntabizi ubwo nibwo naje kumva ikiganiro cyanyu nyine cy'agasaro kabuze ngira igitekerezo cyo kuvuga nti nanjye washakishiriza ahangaha wenda kubera ko radiyo yanyu igera kure hashoboka habaye ari n'ibugande yazajya yazumva icyo kiganiro ariko se samuel mama wawe agenda muri bibiri na cumi na gatanu wari ufite imyaka ingahe nari mfite imyaka cumi n'itanu mutandukana bwa mbere yakushyiraho warerwaga kubera ko mutabanaga yabikoze kubera ko atagukunze yabikoze kubera ko yabonye undi mugabo utagukunze yabikoze kubera ko atagufitiye umwanya afite ibindi yakoraga byatewe n'iki ni ukuvuga ngo umugabo umugabo yari afite ntabwo yankundaga Mhm.
noneho mu buryo rero bwo kuba ataranshakaga byatumye mva mu ishuri nyuma nabwo mbona mu rugo bikomeje ku- kwanga adashaka ko mpaba mfata icyemezo cyo guhaguruka ngenda agenda nibwo rero naje kwibonera ishuri nyine njya kwiga na mama ndabimumenyesha ko nabonye aho niga ariko nubwo nabimumenyesheje ubwo yari yagiye atanazi niba narashoje kwiga cyangwa naragize nta- ntabwo twongeye kubonana namumenyesheje ko nabonye ishuri gusa ry'imyuga ngiye kwiga birangirira aho ngaho ntongeye kumubona ukundi hanyuma se urangije kwiga ukajya ikibirizi kumushaka washa- wasanze uwo mugabo wari waramushatse bakiri kumwe
oya yari yaragurishije nawe ngo yaragiye niba barajyanye ntabwo mbizi ubwo abantu bavugaga ko bananiranywe ngo mama ariwe wagiye mbere abaturanyi nyine niko bambwiye
uwo mugabo babanaga na n'ubu ntaho ari mu rwanda
aho yagiye ntaho nzi kuko nawe imitungo ye yari afite yose yarayigurishije aragenda
Mhm.
ntabwo yagarutse
bagendeye igihe kimwe ku buryo bashobora kuba barajyanye
ababibonye bambwiye ko batagendeye igihe kimwe ngo mama niwe wabanje kugenda ngo nyuma umugabo nawe agurisha ibye byose aragenda ariko ntabwo bazi niba yaragiye amusanga cyangwa byaragenze bite barambwiraga ngo ubwo ngo yagiye ku isambu i bugesera aho niho hantu nari nizeye wenda nzi ngo nzahamusanga ahubwo sinahamusanga abo baturanyi se bamubonye agenda cyangwa se bara- bwarakeye mu gitondo bamushatse baramubura bamubonye yikoreye ibintu Baramubonye agenda Mm.
wari n'abo yasezeye hanyuma bamubajije aho agiye ababwira ngo ntabwo agiye kure ngo azagaruka ariko imyaka icumi irenga irashize atarongera kugaruka muri ibyo bice Mm. akaba ashobora kuba yaragiye ahunga uwo mugabo we waru- wamuteraga intugunda
birashoboka ibyo niko mbikeka kubera ko nubwo nge urwo rugo naruhagurutsemo nkagenda nyine narabibonaga ko uwo mugabo atari ari nge badashaka Mm.
ndagenda nzi ngo wenda ubwo nyine ni uburyo bwo guhamama amahoro ariko n'ubundi ntungurwa n'ubu ko mu mwaka umwe mpavuye nagarutse ngasanga n'ubundi ntibakihaba ntibakibana nyine na- n'aho bari batuye hubatsemo abandi baragurishije Mm. ariko se wigeze wibaza impamvu mama wawe yaba yarafashe icyemezo cyo kugenda ataje ngo akurebe akubwire ko agiye akubwira ati mwana um, nunshaka uzansanga aha nawe uguma ahangaha ningushaka nzahagusanga kugira ngo umubyeyi afate icyemezo cyo kugenda akamara imyaka icumi asize inyuma umwana yabyaye samweri iyo ubitekerejeho wumva ari ibintu by'umuntu njye nyine kubera ko aba yari yarangwanye nkiri mutoya kuko papa yapfuye ngo atwite inda yanjye y'amezi abiri ntabwo numvise ko ibyo ari byo byose yakoze ari ubugome bwabimukoresheje ni nacyo gituma nakomeje kumushakisha na nyuma yaho kugeza n'iki gihe
wigeze se utekereza ko mama wawe ashobora kuba ataragiye abishaka ahubwo yaragiye atabishaka ku buryo n'ahari hatazwi
yego niko nabitekereje kuko ntago mama mama nkurikije ukuntu yankundaga ntago ntekereza ko yaba yaragiye ari ibintu yapanze ngo agende atambwiye kuko naho nari ndi mu murenge wa kigembe n'umurenge wa kibirizi ni imirenge isa nk'aho ituranye nta ntera nini cyane irimo yatuma umuntu agenda atavuze natekereje ko bishobora kuba byaramutunguye wenda akaba yaragiye azi ko agiye hafi bikaza kurangira akomerejeho
none se kuba umugabo bari barashakanye mama wawe akimara kugenda yarafashe ibintu yari afite bari bafitanye bashakanye babanagamo akabigurisha akagenda akagenda ntawe uzi aho agiye na n'ubu hakaba nta muntu n'umwe uzi aho yagiye iyo ubitekereje wumva ari ibintu bi- bisobanutse
nirinda kubitindaho nyine ngo bitanteshe umutwe gusa nanjye nyine mba byibaza nkumva sinzi isobanuriro ryabyo ariko genda bitindaho kubera ko Kubona ndimo ndimo ndashaka amakuru kandi ukomeje ndacukumba kubaza nabo bene wabo Mm.
ngo numve wenda niba we wajya aza akabasura bambwira bati reka data nti- nawe ntiyigeze ahindukira ati gusa umuntu yaba yaragurishije ibintu byose akirirwa agaruka gukora iki ariko se nk'uko ubizi mama wawe yari umu yari umuntu uca inshuro ya- ku buryo wavuga uti ya- yahisemo kujya aha n'aha yigenda yagiye guca inshuro ashobora kuba yaragiye guca inshuro akibonera undi mugabo ahandi akiri muri urwo rugo ntiyigeze abikora ariko wenda ntekereza ko ubuzima buramutse bwa ariho bumwerekeje yabikora kuko ntabwo bari bakize cyane nta nubwo bari bakennye Cy- cyane ko wumva yavuye mu rugo nta we asa nk'uwahukanye niko nabyita wenda ntekereza ko n'ubwo buzima ashobora kuba yarahuye nabwo ko wambwiye yuko uwo mugabo bari kumwe yamukubitaga ntabwo wigeze utekereza ko ashobora kuba yaramujujubije agahitamo kuva muri urwo rugo kubera ko inkoni zari zamurambiye
nyine ibyo bintu narabitekereje ni nacyo cyatumye nkomeza kumushakisha cyane mvuga nti wenda wasanga n'aho ari atabayeho neza iyo myaka yose mbyirukankamo biranga Ay- bakajya bambwira ngo araha nkabura aho ngiye nkamubura kugeza n'ubwo baje kumbwira ko ngo aba mu mutara mu mutara naho njyayo sinamubona bi- ho naranahatinze birangira ahubwo nanahatuye nyine nkubaka inzu nkomeza nshakisha mvuga nti nzatinda mubone Hmm.
none birinze bigeze iki gihe cyose
samuel um, ko numva usobanutse mu bitekerezo wigeze utekereza nko kwitabaza rib rib ni urwego oya rw'igihugu rw'ubugenzacyaha kugira ngo yego bagushakire aho uwo mugabo ari ndetse ubabwire ko na mama wawe yaburiye irengero waba ufite ibimenyetso byinshi byatuma bagufasha igihe cyose uwo mugabo babanaga yaboneka amakuru ya mama wawe uzayabona njye wigeze ubitekereza oya Njye na- nabonye nyine ntamubonye hafi hashoboka hose nshakishije mubuze kandi noneho abantu bakambwira ko ari we wagiye mbere uwo mugabo batanajyanye kuko ngo yagiye- uwo mugabo we yagurishije byose ngo hamaze am- hashize amezi atatu batabana mama yaragiye kandi ngo agenda asezeye abantu numvaga rero ntacyo nakurirwa njya kwitabazamo RIB keretse wenda nk'iyo aba yarabuze barajyanye nibwo numvaga byari ngombwa ko njya gutanga ikirego ariko kugira ngo umugore w'umunyarwandakazi no mu muco wa kinyarwanda kuva na kera umugore unaniwe n'urushako asubira iwabo icyo gihe basaza be mu munani baba barahawe um, ababyeyi baba baragennye aho umu- umushiki wabo nk'uwo nguwo ashobora gutuzwa mama wawe ntabwo asubiye mu bugesera kandi bari bahafite isambu yari abizi yego kugira ngo umugore ave mu rugo ajye gushaka ahandi atabwiye basaza be ntabwo bishoboka yabyara se agahembwa n'andi yarwara se agasuzwa n'andi basaza be ntabwo bakominikanaga kubera ko kugeza n'isaha nabo na- nanjye ubwanjye abanzi ni bakeya kandi mfite imyaka makumyabiri n'itandatu ariko ntago barambona kuko mama ntiyigeze anjyanayo ubwo nabo tuba tuvugana gutyo ku matelefone bamumbaza bambaza se mama wawe ko twamubuze se mama wawe amakuru ye ubwo ni nabo bangiriye inama ati jya wumva radiyo ijwi rya amerika hari ikiganiro bagira aho uzapfe gutangayeho icyo kibazo wumve niba hari icyo bagufasha kuko hari benshi tujya twumva bafasha Mm.
ariko nabo ntabwo tuziranye kuko ntiyigeze anjyanayo nta nubwo yakundaga kujyayo kubera ko ngo yari afite barumuna be bamukurikiraga ngo bagiyeyo ba- ba- bagiye kubayo ngo mukase arabaroga ise ngo yari afite abagore babiri mukase arabaroga barapfa ubwo mama ahera ubwo ngubwo ahatinya rero Mm.
aravuga ati ibyo by'amasambu yabo nibashaka bazitwariraho kugira ngo zabure ubuzima ndacyakeneye kubaho Mm.
ubwo rero ngewe nyine igituma numva ntekereza ko hari umuntu wambwiye ngo arakeka ko yaba yaragiye i bugande naravuze ntahari i bugande sinabasha kujyayo ngo njye guhigirayo umuntu mu gihugu kinini nta nazi uvuga ntahari wenda wabicisha kuri radiyo byapfa kugira ireme kuruta kuba nafata amatike njya guhiga umuntu ahantu yego wagize neza kuza mu kiganiro agasaro ka buraga ndahamya yuko mama wawe niba akiriho ari bukumve ndetse ndahamya rero ko niba mama wawe akiriho ari bukumve ukazagira imana tugeze no mu bihe by'ibyishimo bya noheli no kurangiza umwaka niba kumva muri kano kanya n'icyumva ushaka kumubwira icyo namubwira nyine ni uko byanezeza ndamutse nongeye kumubona kuko nanjye ntago nishimiye kubaho nk'imfubyi ya buri buri kandi nari mfite umubyeyi rwose ahari abaye ari kunyumva imana izamukoreremo yongere agaruke mu muryango bene wabo bose baba bamumbaza uwo duhuye wese aba ambaza se mama wawe byagenze bite kandi bo turahura umunsi ku munsi aramutse yigaragaje aho bari nanjye ubwo na- niho ndi bahita- bahita bampuzana ako kanya rwose
urakoze komeza utegereze wizeye nkwifurije amahoro y'imana kandi nkwifurije no kuzagira umunsi mwiza wa noheli uzatangire n'umwaka wa bibiri na makumyabiri n'itanu neza uzawugiriremo amahoro menshi ngo namwe imana ibongerere kuramba rwose mukora akazi gasa nk'aka yesu
agasaro ka buraga
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa murisanga undi nakira ni liliane twagirimana ushakisha mukuru we nyina w'imana kawera twagirimana atuye mu karere ka kicukiro umurenge wa kicukiro akagari ka ngoma umudugudu w'iriba ikintu cyiza muri iki kiganiro ni ukurangisha mukuru wanjye twanyaremana kawera wabuze ari kumwe na murumuna wa mama ahantu bita kimisagara ka busunzu kabusunzu ya kigali yego ahantu kimisagara yahaburiye ryari icyo gihe mama yakoraga akazi ko mu rugo Mhm, eh, njyewe nari umwana muto nyine mama yarangendanaga yego
noneho ubwo ngubwo nyine murumuna wa mama abwira mama ati rero kugira ngo ujye ujye- ujye- ujye ugendana abana babiri ukorane nabo zana kawera mbe mufashe nzanamushyire mu ishuri Mhm, mama arabyemera kawera ajya kwa murumuna wa mama mhm, muri uko kuhajya murumuna wa mama amufata nabi cyane akajya amwima n'ibiryo ubwo icyo gihe nyine umwana inzara imwishe aragenda ibiryo arabyiba icyo gihe ngo murumuna wa mama yari yatetse inyama mukuru wanjye wa kawera afata inyama imwe arayirya amaze kuyirya ubwo urumva ko mu- murumuna wa mama yari yazibaze aza ash- asanga nyine umubare yasize ntabwo ari we abajije mukuru wanjye arabyemera ati- aramubwira ati nariye ubwo mukuru wanjye icyo gihe arangije afata akantu k'umushito boge- bokeshaga burusheti arangije akamutwikisha mu mutwe ubwo icyo gihe nyine abaturanyi b'aho ngaho barabimenya bafata mukuru wanjye barangije sinzi umuturanyi wamufashe ngo arangije ngo amujyana muri kongo ayo niyo makuru mama yabashije kumenya yuko umukuru wanjye yabuze ajyanywe n'umuturanyi icyo gihe muri kongo ariko muri icyo gihe hari mu icyenda n'icyenda hafi tujya tujya gushyira mu bihumbi bibiri ubwo mama aravuga ati reka njye gusura umwana wanjye ndebe uko ameze ahageze asanga mukuru wanjye yarabuze baramushaka baramubura abwirwa yuko hari umuturanyi wamujyanye muri kongo ariko urumva icyo gihe mama ntabwo yari azi abaturanyi b'aho ngaho ubwo umwana abura gutyo nyuma yaho murumuna mama n'umugabo aza kumwica birangira gutyo nyine n'ayandi makuru twigeze tubasha kumenya
ku buryo mutazi umuntu wari utuye ku kabusunzu wamujyanye muri kongo
kubera icyo gihe abo bantu ndumva ngo barakodeshaga ntabwo twigeze tubasha kumenya uwo ari gusa twumvise gusa ngo ari muri congo urumva n'icyo gihe na murumuna mama yaje gupfa n'ubundi murumuna mama yapfuye n'ubundi umwana yari amaze kubura ntabwo twigeze tubasha kumenya ngo ninde wamutwaye gusa n'ayo makuru mama yabashije kumenya arabimbwira
birumvikana wari umwana mutoya nawe nk'uko ubivuga nari umwana muto kuko ndumva n'isura ya mukuru wanjye sinyibuka ari nawe ntabwo yibuka isura yanjye gusa mukuru wanjye yabuze afite imyaka cumi n'umwe abantu bavindimwe na mama arabazi rumva abashije no kuboneka nawe amakuru yayabaha kuko yari azi kuvuga yari umwana mukuru w'imyaka cumi n'umwe
ariko nagira ngo nkubaze umaze gukura ntabwo mama wawe yigeze akubwira ko amaze kumenya ko umwana we yabuze yagiye nko ku buyobozi bw'umurenge bw'umudugudu ngo ababwira ati umwana wanjye yaburiye hano ku kabusunzu hari abantu bamutwaye kugira ngo bamufashe byibuze hamenyekane uwamujyanye uwo ari we niba ari umunyekongo niba ari umunyarwanda wimutse akamujyana bimenyekane
icyo gihe mama ndumva atarabashije kubikurikirana gusa yaraje arabaramushaka n'uwo murumuna wa mama icyo gihe n'umugabo wa murumuna wa mama mumerera nabi utise shaka umwana w'abandi nari nakubwiye ngo umushyire mu ishuri uranga icyo gihe ndibuka yuko mama yambwiye yuko icyo gihe na murumuna wa mama yari ari mu manza n'umugabo we none birangira n'umugabo wa mama anamwishe ni ibyo ngibyo ngewe nzi nta yandi makuru mfite gusa mama bamuhaye amakuru y'uko umwana hari umuturanyi waho wamujyanye muri congo ni ibyo ngibyo tuzi nawe ya mama yambashe kumbwira
mwaba muzi agace ka kongo yagiyemo akari ko niba ari kongo y'amajyaruguru muri kivu y'amajyaruguru kivu y'amajyepfo cyangwa se hirya muri kongo y'uburengerazuba mwaba muzi agace aherereyemo
oya ni agace tukatsi kuko mama nawe bamubwiye ati ko abaturanyi ba murumuna wawe bimukiye muri kongo ariko ntabwo babashije kumenya aho ari gusa tuzi ngo ni muri kongo ariko ntabwo tuzi agace ako ari ko muzi niba ari abanyarwanda cyangwa se niba ari abanyamahanga
bari abanyarwanda bari abanyarwanda bimukiye muri kongo muri mirongo icyenda n'icyenda bajyana umwana witwa nyirahabimana kawera
yego bamujyanye agiye kubakorera cyangwa se n'impuhwe bamugiriye bati yenda tuza gushyira mu ishuri ryo muri kongo bamujyanye ku bwo kumurera bitewe n'ukuntu mukuru wanjye amufataga n'amaze no kumutwika ngo ni uko yariye ni abantu beza none warimo umbwira ko nyirahabimana yari afite imyaka cumi n'umwe hari abantu azi azi kuvuga abantu bumva yibuka ni bande ba nyirasenge mama wanjye yari amuzi amazina ye yari abizi ko ndi murumuna we mama wawe yitwa mbese mukanyandwi kurotirida
yego naho wowe ukaba uri liliane twagira imana yari akuzi ko witwa liliane twagira imana
n'amazina yari ayazi icyo gihe yari ambonaga uretse nawe ko atakinyibuka hashize imyaka myinshi nanjye ubu ngubu isura ye sinyibuka gusa azi ko afite murumuna we azi n'uwitwa domitira murumuna wa mama hari n'uwitwa mariya n'uwo nguwo witwa konsore wamureraga wapfuye arabazi arabazi none rero niba mukuru wawe kawera akumva muri kano kanya aho yaba ari hose muri kongo nk'uko utekereza ko ariho ari nk'uko babibabwiye akaba akumva muri kano kanya turi no mu gihe cya noheli ni igihe cy'amahoro ni igihe cyo guhuza abantu ni igihe cyo kwishima niba akumva mukuru wawe iki ushaka kumubwira namwe ati rwose nyirahimana kawera ndagukumbuye uri mukuru wanjye nanjye ndi murumuna wawe ndacyariho ndashaka kukubona ko hashize imyaka myinshi ndumva warabuze ndi umwana muto nawe uri umwana muto ntabwo nyibuka isura nanjye sinkwibuka ndumva nifuza kukubona tukaba hamwe kuko nta wundi muryango dusigaranye na mama arifuza kukubona kuko aragukumbuye cyane rwose ndagukunda kawe uri mukuru wanjye nanjye ndi murumuna wawe ndifuza kongera kukubona tukaba hamwe n'umuryango murakoze
liliane twagira imana bagize neza kuza mu kiganiro agasaro kaburaga ngaho rero ukomeze utegereze wizeye nkwifurije amahoro y'imana cyane cyane no kugira noheri nziza uzarangize n'umwaka neza yego murakoze cyane rwose
mukomeje kumva ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa murisanga ku ijwi ry'amerika n'ababwiye ngitangira ko iki kiganiro ngiharira abana b'imfubyi hari umwana w'umukobwa wampamagaye ambwira ati maze imyaka mirongo itatu n'umwe nifuza kwizihiza noheli ndi kumwe byibuze n'umuntu umwe dufitanye isano uwo mwana yitwa nyiraneza yavuye mu rwanda mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda n'ine ajyanwa mu birigi aturutse aturutse mu kigo cyari isake mu cyahoze ari perefegitura ya kibungo ikigo cyitwaga les eritrine cyari cyarashinzwe n'umubirigi witwa george serishi icyo kigo cyakiraga ahanini abana bafite ubumuga bw'ingingo bakoherezwa mu birigi kugira ngo bashobore kuvurwa uwo mwana nyiraneza yari yarahiye ku kaboko k'ibumoso niba ufite umwana w'umukobwa witwa nyiraneza wari ufite imyaka ine muri mirongo cyenda n'itatu ukaba waramuhaye uwitwa george serisi w'umubirigi akamujyana isake uyu mwana aragushaka ngo umusangire noheli nawe niba uzi umubyeyi wari ufite umwana witwa nyiraneza wari warahiye ku kaboko k'ibumoso mufashe kwishima
kagasaro tugashake kazaboneka kagasaro tugashake kazaboneka
inkuru ndende y'ikiganiro agasaro kaburaga niya joseline uwamariya arashaka musaza we bwanakweri jean de dieu batandukaniye muri congo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'irindwi joseline uwamariya atuye mu karere ka bugesera umurenge wa ntarama akagari ka cyugaro nje muri iki kiganiro ngira ngo mumfashe mfite musaza wanjye nabuze witwa bwanakweri jean dodiye kubera ko maze iminsi ngitega amatwi nkumva hari abandi mwafashije bakabona abavandimwe babo nanjye nifuje ko mwamfasha uwo muvandimwe wawe bwanakweri jean dodiye mwatandukaniye
muri mirongo icyenda na karindwi icyenda na kane twari twarahungiye muri congo twabaga mu nkambi yitwaga ikatare hanyuma muri mirongo icyenda na karindwi duhungutse barashe mu nkambi turahunguka tunyura mu ishyamba tugeze mu ishyamba hagati rero bararasa turatandukana twari twenda kugira aho bita umusozi wa kirimbi mu ishyamba rwagati gutandukana rero dukomeza iyo mu rwanda dutaha tuburana gutyo kugeza umunsi nta makuru twongeye kumenya
umusaza wawe yari afite imyaka ingahe icyo gihe tuvuga yavutse yari yavutse irindwi kane ubwo yari afite makumyabiri n'itatu ngira ngo hari yego kuko ninjye wamukurikiraga wamugwaga mu ntege yari mfite makumyabiri n'umwe yego none mwakomokaga hehe iwanyu
iwacu twari dutuye mu bugesera n'ubundi cyahoze umurenge wari murama niko byitwaga kera bitarahinduka akagari ka rucucu
none kuri uwo musozi wa mwatandukaniyeho ugereranyije hari nko mu birometero bingahe uvuye mu mujyi wa goma cyangwa se wa bukavu
ntabwo ndi bumenye icyerekezo kuko twebwe twabaga ikatare ubwo twinjira mu ishyamba rwagati dusa nk'abagana ku musozi wa kirimbi aho umusozi wa kirimbi hagati mu ishyamba ku buryo ryari ishyamba rinini cyane ku buryo utahagararamo ngo urebe hejuru umusozi nka wabonaga ari ishyamba gusa ubwo rero ndibuze kumenya ngo hari ibirometero birengaho mvuye kwi- kwi- kwiyo migi yombi Mm.
hari mu ishyamba rwagati mwari mwenyine nta wundi muntu mukuru mwari kumwe mwari yari wowe na musaza wawe gusa
oya twari benshi ariko abantu twari kumwe nari kumwe nawe na mama na barumuna banjye babiri na papa Mm.
twari duhungutse turi umuryango nyine
mu bari abari bavamo aragenda nyuma
Eh, tu- tu- bararashe turanyanyagira kwa kundi abantu baturiruka twese Mm.
hanyuma twiriza tugeze imbere tuza kwisanga ndi kumwe ubwo na mama na barumuna banjye babiri uwo musaza wacu turamubura turaburana gutyo
kuva icyo gihe cyenda na gatandatu mm, cyenda na karindwi ubwo ni icyenda karindwi yego icyenda karindwi ye ubwo rero kuva icyo gihe muri cyenda na karindwi kugeza ubu nta makuru ye wigeze wongera kumenya
nta na make hari n'abantu bagiye bahunguka twabaza kugira ngo nta bigeze babona nta muntu n'umwe wigeze duha amakuru n'umwe twigeze tubona
icyerekezo mwahungiyemo ugereranije hari intambara zakomeje kuhaba hari abantu baba basi barabatanze imbere ukavuga uti baba aribo bamufashe eh, hari oya yari inzira y'inzitane ku buhe buryo eh, yari inzira yari inzira nini yo mu ishyamba urabona barashe inkambi Mm, abantu bose banyanyagira bahunga mhm, twebwe ubu tuza twari dufashe icyemezo cy'uko du- dutashye ariko mu by'ukuri ntabwo twari tuzi ngo turanyurahe kuko hari mu ishyamba ry'inzitane turi abantu benshi b'ikivunge abantu bagenda banyuranamo b'ikivunge mm, ubwo tugezemo hagati rero baturasaho twumva bararashe mu ishyamba bararasa abantu bose barirukanka
mhm, dukwira imishwara nyine mu ishyamba buri wese atazi iyo ajya gusa twaje kugira amahirwe tukaba duhingutse ahantu hejuru ku musozi ahantu imusozi ntazi ariko tumazemo nk'iminsi nk'ine nk'itanu mu ishyamba tugenda mhm, tuzengurukamo twarabuze icyerekezo mhm,
Eh, tuza kugira aho rero duhinguka ahantu imusozi nubwo ntari kwibuka ngo ni hehe turarorongotana turaza twamaze hafi nk'u- nk'amezi nk'abiri mu nzi- mu- mu- mu nzira tugenda mhm.
tuza gushiduka rero twibona tugeze mu rwanda mwinjiriye kuwuhe mupaka
Eh, kuko aha- urumva twahingutse ni igoma kubera ko twahingutse igisenyi Mm.
yego ngira kumara amezi abiri mu ishyamba mu nzira utaha ujya iwanyu mbwira iyo nzira yari imeze ite okay yari inzira igoye ku buryo nta- urumva hari mu ishyamba ntago nta kintu twabonaga cy'ibihingwa Mm, ryari ishyamba gusa ku buryo abantu bagendaga ba- inyota ibica n'amazi tugatega imvura yagwa abantu bagafata nka shitingi bakagenda bakareka ahantu hari icyezezi mhm, amazi akameneka abantu bakanywa mm, ubundi bagahekenya ibintu bitaga imifumba- imifumbegeri ibiti bi- bitaga ngo ni imifumbegeri mm, muri iyo minsi nibyo byari bitunze nibyo byari bitunze abantu mm.
yego mwese nk'amwe b'abana mwarabiryaga mukumva bi- bibaguye neza ku- mwarinefaguzwaga umwana w'umukobwa w'imyaka makumyabiri n'umwe kujya kurya ibifumbegeri u- wabyakiriye ute tugiye kwa icyo gihe kuko twari tu- turi mu nkambi batarayisanye twari tumeze neza Mm, dufite ibintu twari dufite ibyo kurya twari twagiye twitwaza buri mwana wese mu gafuka dutwaye ku buryo wafataga nimba ari nk'uduhungu rukarya nka tubiri kugira ngo bimare iminsi ntabwo twatetse cyane nyine urumva twa muri ubwo buzima twaryaga duke duke ku buryo iyo minsi yose twamaze byagiye bisa nk'aho bidutunga mm,
eh, twaduhungaye n'amafaranga ku buryo mu nzira mbese twariho nabi yego ariko ntabwo twakaga cyane inyota yo wabihekenyaga ukumva ni nk'ibintu by'ibikatsikatsi ariko bika- icyo twashaka kugira ngo bibone amazi aboneke gusa tubobeze mu muhogo ku- kugira ngo twere kuma twize umwuma mm.
Eh, ntabwo byari biryoshye ariko byari murakinde nyine
ariko se mu gihe bamwe bahitagamo guhunga bagana mu burengerazuba bajya kure y'u Rwanda mwebwe muhitamo kuvuga muti twebwe turatashye dusubiye mu Rwanda igihe mwakandagiye ku butaka bw'u Rwanda mugeze aho ngaho ku Gisenyi eh, mwumvise mumeze mute
okay twebwe kuko twumvaga nta yandi mahitamo dufite Mm, na cyane ko twabonaga mu ishyamba nyine tw- twageraga tutazi ngo turajya he mm, natwe mu by'ukuri ntabwo twari tuzi ko turahinguka mu rwanda twagendaga nyine duhunga tutazi ngo turerekeza he tuza gushiduka rero twibonye ku butaka bw'u rwanda mm, turavuga ngo nta yandi mahitamo nyine reka dutahe Mhm.
uko bizagenda nyine tuz- twumva tuzabyakira nta kindi twa- twashoboraga gukora kindi Mhm.
Eh, tutahuko rero turaza tuza gutyo mu rwanda hanyuma mugeze aho ngaho iwanyu mu bugesera mwakiriwe mute munyemerere mbikubaze
yego twaraje ubwo tugeze nyine gisenyi Mm, twaje kugira aho tukajya aho imodoka zitwara abantu iwabo mhm, ubwo baduha imodoka nyine ziratuzana zitugeza ahantu bakira mu mukamira aho bakiriraga abantu mm, turakomeza tugeze iwacu nyine aho ku ivuko aho twabaga n'ubundi mm, twaje kuhasanga bakuru banjye batari barahunze bari barahasigaye mm, ubwo baratwakira mu rugo ho nta hari harasenyutse nta hari hahari tujya kwa mukuru wanjye umwe tubayo nk'amezi agera nko muri abiri tumaze kwiyegeranya rero no kwisanasana dusubira mu matongo yacu ngo tujya mu mu rugo iwacu ariko ubwo nari nsigaye njyewe na mama na barumuna banjye babiri bonyine papa nawe twaratandukanye nawe gutyo mm. mwatandukanye mumubuze mutazi aho ari cyangwa se yitabye imana
Eh, ahubwo nyuma twaje kumva amakuru baravuga ngo yitabye imana ngo mu ishyamba ariko abantu babivugaga nabo bavuga ko babibwiye n'abandi nta makuru mu by'ukuri afatika nta muntu wigeze wamushyinguye avuga ati naramushyinguye ntawe wabitubwiye Mm, ariko bakomeje kujya bavuga inkuru ngo yarapfuye ngo yarapfuye ubwo kubera ko nta kuri twabonaga gufatika twabyakiriye gutyo nyine turavuga ngo ubwo byanze bikunze ngo wenda yarapfuye koko
niyo mpamvu ngubu ushakisha umusaza wawe wenyine um, yego
gana kweri kubera ko utazi amakuru amakuru bakubwiye ya papa wawe ni uko ashobora kuba atakiriho yewe ashobora kuba yarapfuye ariko ndiyo ko nta makuru nigeze numva na make kandi umva yari umwana w'umusore twahunze ya- yarangije ariko yari kurangiza segonderi Mm, ndavuga ibyo byose atarapfuye wenda yaba ariho ariko wenda agatinya kuvuga ko azi ko natwe wenda twaba twa- cyane ko tw- duhunguka bavuga ko abantu bose bageze mu rwanda bose bamwica niyo makuru twari dufite mm,
Eh, ariko tugezeyo tubona nta kibazo tubona tubaye ubuzima burakomeje mhm.
kugeza n'uyu munsi ugize neza kumuha amakuru meza y'u Rwanda rutuje none niba uyu musaza wawe akumva muri kano kanya akaba yumva ijwi rya mushiki we umushaka ni iki wumva ushaka kumubwira kugira ngo akumve atahe mu Rwanda icyo nababwira cyo rwose natwe twaje dufite ubwoba tuzi ko nyine batwica nk'uko babivugaga ariko mu by'ukuri rwose batwakiriye neza turaza tugera iwacu ubuzima burakomeza umutekano nta kibazo rwose turakomeza bigenda neza ngewe naje no kugera aho muri bibiri na gatatu nsubira mu ishuri njya kwiga ndarangiza Mm,
ndakora rwose meze neza nta kibazo twarakomeje ubuzima burakomeza na mama turabana nta kibazo mhm.
nyuma yaho nta kibazo twigeze tugira na kimwe
ngaho rero ayo makuru uhaye musaza wawe ni meza niba kumva muri kano kanya hari ikindi kintu ushaka kumubwira hari akajambo k'urukundo ushaka kumubwira muri kano kanya turi no mu bihe bya noheri n'umwaka urimo urarangira mubwire iki kuri ku mutima
umusaza wanjye rero kubera ko ni nanjye wamugaga mu ntege Mm, naramukundaga cyane cyane arabizi ukumva twari dufite turi abahungu babiri ari abahungu babiri gusa twaramukunda niwe muhungu muto twari dufite mm, naramukundaga cyane arabizi nimba nyumva rwose namubwira ngo yambi kandi nkamubwira ko rwose mukumbuye ndamukunda cyane mubonye nakwishima cyane bitangaje ikindi namubwira ni uko bashiki be bose barahari arabazi hari uwitwa mukandite beatrice ntamuvurira verina mukamanzi mariya eh, nyirambabazi ernestina na bucura bwacu nyirakwezi josiane nanjye wa mariya joseline wamugaga mu ntege turamukunda cyane turamukumbuye aramutse ahari rwose yatubwira kuko turamukeneye cyane gusa icyo namubwira cyo muri iyi minsi itambutse wenda inkuru mbi hari mama wacu we aretse kwitaba imana azize uburwayi no kumera Yashyinguwe ku itariki eh, twamushyinguye ku itariki umunani z'ukwa karindwi ejobundi ariko azize uburwayi twaramurwaje mu myaka mirongo icyenda nyine yari afite ariko yitabye imana Mm,
ariko turamukumbuye kandi turamukunda rwose niba twumva tumubwire ko hari rwose turabikeneye cyane urakoze joseline ndizera yuko umusaza wawe yumvise ubutumwa bwawe mu gihe ugitegereje nkwifurije amahoro y'imana na noheli nziza n'umwaka mushya muhira wa bibiri na makumyabiri n'itanu murakoze cyane namwe rwose imana ibaha umugisha mwinshi cyane kandi murakoze
agasaro ka buraga
nakire dusabimana chantal ushakisha mukuru we wo kwa se wabo witwa uwamahoro valentine chantal dusabimana atuye mu karere ka nyamagabe mu murenge wa tare akagari ka nyamagabe umudugudu wa muse banya ngo mudushakire umwana witwa uwamahoro uwo mwana mwamubuze mute mupfa n'iki ubukana kwa mama wacu akaba yaragiye kera njye duherukana mfite imyaka ibiri akaba yarigeze kuza kera agasanga ntahari mucucuru akaba yarapfuye yifuje ko tuzamushaka tukamubona kugira ngo mudufashe
none se agenda yagiye he agaruka yaje avuye hehe aza kubasura yaje avuye muri uganda agenda avuga ko agiye muri uganda kuva icyo gihe nta rengero rye tuzi nta telefoni nta kominikasiyo iri hafi yacu nawe ntabwo tujya tumubona yitwa nde
w'amahoro varatine
nyirakuru yari atuye hehe
yari atuye kuri muzi mu karere ka nyamagabe
yitwa nde
uwimana veronica
none se uyu valentina w'amahoro u- uramuzi waramubonye wowe n'ubwo bwose wari umwana
duherukana mfite imyaka ibiri nzi ko yamekaga akajya tukajya gukinana
agaruka kubasura yari afite umugabo yari yarashatse
icyo gihe yari atarashaka
none se nyogokuru wanyu ababwira ngo umuzamushake mbere y'uko atabaruka ni iki yasize ababwiye gitumye ugomba kuza mu kiganiro agasaro kaburaga ushaka uwo mukuru wawe
aratubwiye ngo tugomba gukoresha ibishoboka byose tukamubona kuko hari ubutumwa yasize amusigiye
ubwo butumwa murabufite mu- mwabubitse kure
Iyi babubitse kure ba mama bacu bandi barabufite baba i Kigali
niba se atari ibanga rikomeye cyane wambwiraho dukeya ni ni uwuhe murage yamusigiye ni iki yifuza kuzabona ni iki yashatse kumubwira mbere y'uko ataha
ibyo ntabwo yabitubwiye gusa yatubwiye ko agomba kuza nyine agafata ku mugabane mama we yari bufate Hmm.
Eh, kuko mama we nyine ntabwo yari yaragabaniwe we yatabarutse kera Mhm. none uwo munani we murawubungabunga muwufata neza nta kibazo murawuhinga yego uretse se ibyo bintu uretse uwo munani namwe muramwifuza ntabwo yazaza ngo abigwemo ko numvise ko hari abantu bazira iminani Eh, muramushaka mumukunze cyangwa muramushaka kugira ngo mumwiyegereze Eh, turamushaka tumukunze njyewe hano namukunye byaba ari ibintu by'agaciro cyane kuko njyewe am- umuntu uba waraguhetse Mm, ukaba ugize imyaka makumyabiri n'itanu utarongera kumubona mm.
biba ari ibintu bigoye cyane ariwe muntu wanyitayeho Mm,
kugira ndi umwana mama yaragiye gushaka imibereho mm.
urumva ni ibintu bigoye cyane uba wifuza kumubona cyane pe ndamwifuriza kuzagira intangiriro y'umwaka mushya muhire uyu mwaka azawurye n'uzamurye kandi umwaka tuzinjiramo uzamubere uw'amata n'ubuki n'ihirwe n'umugisha Mm.
yumve ko ngiye muzirikana cyane na famiye yanjye mama wanjye arashaje nawe ataramubona nawe nibyo amwifuriza ahantu hose ari yumve ko tumukunda cyane ngaho rero wakoze kuza mu kiganiro agasaro kabura agashantazi dusaba imana ah, ukomeze utegereze kuzahura na mukuru wawe valentine uwamahoro nawe uzagire noheli nziza n'umwaka mushya muhire sawa namwe kandi bizaberwa
shaka agasaro kawe muzakabona maze rero shaka agasaro kawe muzakabona wicika intege shaka agasaro kawe muzakabona shaka agasaro kawe rero muzakabona mbere yo kurangiza ikiganiro agasaro kaburaga ndakira janviere mu kankundiye arashakisha umwana we onesifore twagira umukiza yabuze mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'ine janviere mu kankundiye atuye mu karere ka bugesera umurenge wa nyamata mu kagari ka kanazi ikiganiro kinzanyemo narenze kukurangisha uwo mwana wanjye nabuze ntakije abantu benshi cyane none nkabura nyumva buri gihe cyose kivuga nyumva teze amatwi nuko noneho mpitamo kugira ngo runange nzakubwire rero uzanshakishirize
none se uwo mwana wawe wamubuze ryari
mirongo icyenda na gatandatu
wamuburiye he
namubuze yari agiye yakurikiye abandi noneho baragenda bagiye muri zayire bagezeyo ntabwo yagarutse aba- hagarutse abo bajyanye ariko we ntabwo yigeze agaruka na gatoya yari agiye muri zayire gukora iki ndategereza ndaheba njya gushakisha ndamubura na n'iyi saha naramuzi rwose yari agiye muri zayire gukora iki
yagiye ajya- yakurikiye abandi bari bagiye muri zayire icyo gihe yambwiraga ko ngo agiye ngo bari bakurikiye ngo mm, umuperezida ngo wari wabwiye ngo aze baze bajye gutwara ibyangombwa arangiza amashuri makuru nuko ntabwo agenda agiye gufata ibyangombwa bye by'amashuri makuru hanyuma bagenda bagiye ntibongera kugaruka
agenda agiye gufata ibyangombwa by'amashuri makuru muri ibyangombwa zayire aragifata n'idiporome yiwe kecu ushobora kuba warabyibagiwe
oya ntabwo nabyibagiwe none muri mirongo icyenda na kane urahibuka icyo gihe uracyibuka
yewe niyo intambara yatangiye barahunga bava mu mu ntuza mu kigo aho yigaga baza mu rugo noneho biba byakomeye tuva mu ngo rwose tuva mu ngo turagenda twese twaragiye icyo gihe ariko byatangiye icyenda na kane niyo intambara yatangiriye noneho tuva mu ngo rwose tujya ku gasozi ku- kwirukanka ubwo ya- yadukize tuvuye ngo aho ngaho nyine twari duhun- twahungiye niho twavuye noneho ahita agenda ubwo rero sinongera kumubona wowe wahungiye hehe
njye nahungiye ahantu bita uko abacuzi ku ndiza ahantu bita uko abacuzi niho nahungiye niho nagarukiye uwo arakomeza aragenda rero agenda- baj- bon- bose uko ari bagiye bahe- bahise bagenda bagera iyo ngiyo hirya muri zayire hanyuma umukobwa ngo yagiye mu nkambi mugunga Mhm.
umuhungu ngo ajya mu nkambi gatare onesifore muri mirongo icyenda na kane yari afite imyaka ingahe
yari afite makumyabiri n'icyenda yarangije segonderi
yarangije segonderi afite imyaka makumyabiri n'icyenda ubwo yari afite cumi n'icyenda
ubu yari makumyabiri n'icyenda yize ashaje rero kuko yabanje kwiga na seraye aha seraye ya kera yego
Eh, ayirangije asu- a- ara- aza mu rugo noneho aze mu rugo ndavuga nti reka nkujyane mu ishuri mwana wanjye wo kugumya kwicara aho ngaho nta kamaro noneho Mm.
ajya muri mu ishuri rikuru nyine ajya i i nyanza muri esipanye niho yize yego yiga uwa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu n'uwa kane n'uwa gatanu n'uwa gatandatu ararangiza Hmm.
agiye gufata diporome noneho intambara iba yatere mu kwa kane Hmm.
aza inangaha mu mu ntuza mu- mu rugo iwacu Mhm.
iwacu ariko nari ndi icyubi ntabwo nari ndahanga ikanyazi Hmm.
nari icyubi yego
Eh, icyubi nyine ni muri komine hari muri icyo gihe hitwa muri komine butobo njye ndaharuzi perefegiteri ya gitaramo yego
Eh, yagiye yari ariho ndi rero noneho ubwo turicaye aho turategereza ko intambara irangira reka daha kugira ngo irangire irakomeza ira- irakora cyane Hmm.
noneho bagenda gutyo mu kwa- muri mirongo icyenda na gatandatu niho abasirikare bageze iwacu baravuga ati buri wese muve mu ngo tura amasasu avuga turiruka turahunga turagenda Hmm.
tugiye rero abo bana uko ari babiri bati "Twe twigiye gushaka diporome zacu ese murazibona yemwe abana bati turagenda ntabwo twaguma ahangaha ni uko ndabareka rero baragenda hashize imyaka itatu umukobwa aragaruka umuhungu ntiyagaruka Hmm.
bamaze imyaka itatu muri zayire yego naragaruka umuhungu ntiyagaruka na niyo isaha naramubuze rwose hanyuma se mushiki we agarutse yakubwiye ko atigeze aca iryera musaza we agarutse agarutse agarutse mu rugo aho yari ari ntabwo bari baturanye n'uwo muhu- n'uwo muhungu Hmm.
yagarutse ambwira ati ntabwo twari turi kumwe ariko ngo yaragiye kumusura ariko bakajya bavugana ahubwo hari umuhungu waturutse yongeyeho muri gatare mu nkambi gatare ho uwo muhungu yari ari aratubwira ati uniforume usize inyuma agiye yagiye kuzana ibikoresho bye ati mutegereze mujye muteka musigara ibiryo muhora atari hafi kuzaza ati musize inyuma agiye kuza turategereza wapi turaheba nuko umukobwa yari yaraje ari mu rwanda n'ubu yaraje ari inanga turi kumwe ariko umuhungu twaramubuze byagenze ntabwo nakumenya niba yarapfuye niba ari mu mahanga ntabwo namenya ntabwo rwose byaranyobeye
uya ni ukukomeza ukizera ko ashobora kuba akiriho ndashaje ubu ndakuze ndashaje Mm, komeza utegereze u- Mm, ugize imana hari n'umugabo w'igihugu wanjye wazamubona yarapfuye nawe yapfuye kera apfuye m- mirongo irindwi na gatatu maze igihe nyine narapfakaye ni umukecuru wibera aho ngaho gusa nta komera kundi komera komera Mm, Mm. none se niba uyu muhungu wawe onesiforo twagira umukiza kumva muri kano kanya n'igihe cya noheli kirageze umwaka ugiye kurangira ariko wowe umaze imyaka mirongo itatu utamubona utazi aho ari yagiye ntazi aho ari rwose agusize igitarama akurikira abandi ajya muri zayire ntiyagaruka komera yendwaye n'inkoraramana Mm, komera komera ubwo ari ubukira none niba uyu muhungu wawe twagira umukiza akumva muri kano kanya n'iki wumva ushaka kumubwira yego yego wa mubyeyi uzambabarire uzanshakishirize rwose Nzakuru- genda karanyishe nabuze na gatuza komera nzakora uko nshoboye nagira ngo umpe ubutumwa nzamuha nimubona nzagutumikira nzamubwira iki ubutumwa ngiye kuganira kugira ngo nu- n'iyo wamubona wamubwira uti "Abi- aba- abasize mu rugo baragukumbuye cyane bose bashiki be baramushaka barumuna be baramushaka baramushakirije baramubuze rwose na n'iyi saha baramubuze ntawe utamushaka hari barumuna be hari uwitwa siporo hari uwitwa nsanzimana uresi aramushakisha yaramubuze hari uwitwa nsanzumuhire ositari yaramubuze hari uwitwa rujeni nawe yaramushakirije yaramubuze na bashiki be bose bose baramushaka baramubuze rwose turashakisha twaramubuze nawe ntageze nawe ntageze Mm.
ngeze aho ndananirwa ndabyibura ngiye kumva numva numva bavuga agasoro kabuze avuga ntiwashakisha nawe nkazamugeraho rwose nka- imana ikazamugezaho rwose nkakutuma ni ukuri Mm.
ati baragukumbuye cyane baragukumbuye cyane rwose barakwifuza niyo ataza ariko nimba nkumva ko akiriho rwose ntibyanshimisha wakoze cyane nawe kuza mu kiganiro agasaro kaburaga ngaho rero ukomeze utegereze wizeye kandi Yego.
uzagire iminsi mikuru myiza ya noheli urangize n'umwaka neza amahoro y'imana urakoze venisiti we urakoze numvise ko ubataruka bazana rwose waba ugeze neza cyane rwose imana ikakumira umugisha mwinshi cyane pe urakoze cyane
agasaro kaburaga karabonetse agasaro kaburaga karabonetse
niba nawe ugishaka uwawe ukaba ushaka kuza mu kiganiro dore nimero wakoresha wohereza ubutumwa bwanditse ugatanga umwirondoro wawe aho ubarizwa n'incamake ku muntu ushakisha ni zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zeru nongere nyisubiremo zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zeru muzagire iminsi mikuru myiza ya noheli n'umwaka mwiza wa bibiri na makumyabiri n'itanu muzawugiremo amahoro menshi niyo ya mbere naho ubutaha mwari kumwe na venuste nshimiyimana